The federal government don shockless everybody for this country. <laughs> As Nigerians dey shout say they don sabi those people wey be say dem dey dem dey disturb the peace of this country. Wey be say dey talk say okay people wey be say dem dey kill people for this country na Fulani herdsmen. Wey be say all the southern governors they come collide they come collate they come put head together put stomach together say okay what can we do to make sure say our people dey safe for this country they come talk say okay oh, say make them put down the law of anti-open grazing say make they no say they no wan see any fulani herdsmen to to to dey rear cow for the street again say if you wan rear cow say na ranching you go do say this business na personal business say no be government work and since all of us know say na fulani herdsmen dey kill or uh, dey kill people for dis country as per wetin katsina state governor talk and as per wetin benue state governor too talk say ah na all these fulani herdsmen dey kill and dem no be nigerians say dem be outsiders wey come to dis country say dem no be nigerians na im come make di federal government come talk say through di mouth of malami <laughs> hey, di anthony general im talk say he go sue all the southern governors wey wan make sure say this law of anti-open grazing come to pass <laughs> so which mean say our federal government dem dey back If Fulani hear that say, then they back them say, ah, no, no worry, Fulani herdsmen, we did your back, Gidigba, no word, no shaking, we did your back, Gidigba, fast. All the certain governor, we go sue them, go court, they must. That nonsense law, we say them put, we say they talk say, they want they put say, they go make sure say they cancel them. now we see federal government talk through the mouth of Malami, now ain't be that they had the fast say killings dey happen two four seven that's why dey fast say people dey talk say all this our governor dey talk say ah say na fulani herdsmen say na those herdsmen wey be say dem dem dey reside for bush and then dey enter the city dey kill people dey rape dey brutalize dey kidnap everybody for that state yet still on still federal government still talk say im go sue all the certain governors they come ask malami okay why you wan sue dem e come talk say for nigeria we get freedom of movement e talk say in fact uh, say this law don make sure say don this law wey be say the certain governor wan do say the thing go restrict movement and the thing don dey against the law wey be say dem do say say freedom of movement talk say once the law don take place like that say the thing don dey affect some group of people and we have freedom of movement for this country me i get one question to ask this oga malami this freedom of movement wey nigeria wey we talk say in dey nigeria na for woman being or na for cow i don understand wey be say our problem from day one in this country na cow ghana wey dey down there ghana wey be say dey no big pass us dem dey celebrate many things very soon now ghana go dey do visa lottery say if you wan come their country now their country now don dey good better pass our own country in fact you know say na na us dey do ghana must go before now ghana go do nigeria must go say make we go back say make those people wey dey there dey go back to their country ghana dey do better things we only problem wey be say we dey always dey battle for this country for this our own country na cow cow cow cow cow are we are we born to cow wetin dey do us for dis country all our problem for dis country na cow from day one na cow cow cow cow and the last time i check about dis cow issue cow issue dis cow if you wan rear cow no be government work no be government job na your private work say okay na me wan rear cow o so wetin concern i don't know wetin concern the government wey be say im wan sue all di southern governors wey talk say okay o oh, they wan say di best thing or di best thing wey be say be say dem know say to make sure say dia citizens dey safe na to make sure say uh, there is no free movement of all dis elders say make everybody do ranching cow ranching as per wetin all dis abroad pipo dey do i never for once I, I never reach abroad before but I know say for once I never hear say cows dey roam about for around for that place say cows dey graze around for abroad why we say our own na our own country the the the thing dey always dey the thing dey I I no I no understand why you come wan sue I no I I come know now you come sue federal government talk say they wan sue the certain governors unto say na their law so all the killings wey dey happen now the thing no concern the federal government all the things wey be say those governors the kasana this kasana state governor talk say ah na this fulani herders say na them dey kill people so that one no concern the federal government say okay make them see how this thing go solve say how dem go make sure say those fulani herdsmen go back to their country and they talk now as per wetin dis malami talk now say uh, freedom of movement dey for nigerians so dis malami dey tell us say dis fulani herders wey dis southern governor talk say make dem no grace around dem say say dem be nigerians if dem be nigerians where is their origin dem must to get state make dem go to their state to dey rear cow for their state why must we give dem land why must we why, why must the so you wan tell me say the governors no get power to make laws for im own state again i no understand i no i no understand This miyetti allah also na miyetti allah dey talk na i know say na wetin miyetti allah talk na im this malami dey back on you know say since when all these southern governors now don dey do the law now miyetti allah talk say na satanic law say na satanic law in fact say say that kind of law no be come to play say the thing go dey stop business wetin concern na your business no be our business the business dey affect people's life the business dey cause killing the business dey cause war the the, the business dey cause hatred and you dey talk say talk say na ah, your business you come talk say eh if they stop the uh, the democracy cow go cow go cost two million na person wey dey alive dey chop cow if person no dey alive how person go dey chop cow ah you know say no be all this planning herdsmen and dem be bad person o but this wey dey happen now this this wey dey happen now tell me why won't a trade dey for dis country why won't a trade dey for dis country no oh just reason am now uh, federal government now come stand up say they wan sue some some governors some certain governors unto unto their laws wey be say dem think say the thing fit make the thing fit cause peace say okay make peace dey for their own state you still wan sue them on top am now More come tell me this thing wey the federal government do open up be say people go dey think say okay oh say di federal government dey at di back of some pipo federal government dey against some pipo why we know say na why we know say na everybody for dis country voted for dis government hope no be hatred again na im be dis dis federal government wan cause so. because i no understand because the, dis issue of killing dey never address am dis issue of raping wey all dis fulani herdsmen dey do dey never address am. i no understand the uh, problem for this country wey be say uh, problem from the one na cow i no understand when animal come become priority for this country i no understand animals don become priority for this country we human beings sef our life sef no dey no dey safe again You e know, e, e, e no e no dey safe again i wan come know wetin federal government wan talk say the certain governors do maybe na crime to protect the people wey be say vote dem in or na crime to make sure say uh, they wan make all these all these fulani herdsmen say make dem dey civilized i know no problem i no know wetin all this media land want i no know wetin dem want gangan do ranching you talk say no and na the ranching all that countries dey do do ranching you talk say no okay anti open grazing say okay we no want open grazing again you talk say no wetin una want wetin una want make governors do to make sure say everywhere dey safe wetin i want no problem we dey expect the sewing we talk say malami talk say na uh, october five <laughs> and then they go start uh, sewing each governor uh, to to court so we, we go know wetin dey happen <laughs> but hmm, i dey pray say make this thing no still cause another problem for this country because most eh, eh, these our leaders say they don dey do some things wey be say they no dey think of uh, repercussions say wetin go happen after after because na some people now hatred go still dey now say okay o oh, you dey you dey like the killings wey dey happen to we wey be say we dey here and dey support some fulani herdsmen wey be say dem dey kill that kind of thing now go happen now for this country now make our leaders make them trend make them think about this thing very very well. So the hearing or the swing <laughs> will start on October 5 and October 10. And we will see eh, how the thing will go. Maybe now the federal government will win or now the southern governors and then go win some governors don't talk say no matter wetin federal government talk say dem no go even accept anything They no go accept anything say this anti-open grazing must come to place They must ensure say all these fulani herdsmen dem eh, dey civilized and stop all the killings everything stop for this country and say federal government come shock us make i leave una for here <laughs> my name na mc top secret see you in my next edition catch ya.